barattoota yuunivarsiitii dambiidooloo akka pirezidaantiin isii jedhetti harmaan duratti nagaa lafaa sodaataniitiin gara maatii isaanii dacha'an dhibbi saddeet keessa amma dhibbi jaha digdamatti dacha'eetiin barnoota illeetti jiran akka pirezidaantii yuunivarsiitii dambiidooloo dooktar Lataa Tasfaayee jedhetti barattooti maatii isaaniitti adoo deebi'uu jiranuu jidduu qabaman jedhanillee akka argamaniif mootummaa waliin hojjechuu jiran yuunivarsiitiin ammaan tana akka dansaa jirti barattooti illee barachuu waan jiraniif. Akka barattooti hafanillee dachaan jedhee dhaame ijoollee pirezidaantiin kun jechuun naakoor malkaa bilbilaan dubbise.
Yuunivarsiitiiwwan mootummaa Itoophiyaa keessatti argaman keessaa 23 keessatti rakkoo nageenyaa baatiiwwan darban muraasatti dhaqqabee tureen yuunivarsiitiiwwan rakkoo nageenyaatti dhaqqabe keessaa yuunivarsiitiin Dambidolloo isa tokko ta'uu himama. Haala nageenyaa yaaddessaa ta'e jalaa dhiyeessuudhaaf barattoota yuunivarsiitii maatiitti galaa turan keessaa lakkoofsaan kudha afur kan ta'an godina qillama wallaggaa aanaan filloo bakka suudii jedhamee waamamutti akka ugguramanii turanis ibsamaa turuunsaa ni yaadatama. Dhimma kanaaf haala yeroo yuunivarsiitiin Dambidolloo keessatti argamu irratti pireezidaantii. Yuunivarsiitii Dambidolloo Dooktar Lataa Tasfaayee wajjin gaaffiif deebii bilbilaa gabaabaa taasiseen ture. Haala Yuunivarsiitiin Dambidolloo yeroo ammaa keessatti argamu ibsuudhaan jalqabu.
Yuunivarsiitiin Dambidolloo barattoota marsaa sadaffaadhaan fudhatee barattoota hedduu leenjisaa jira. Waggaa tokkoffaa hanga waggaa sadaffaatti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo garaagaraa barnoota addaan citaa ture. Kanaanis dabalatee akka waan barattooti ugguramanitti miidiyaalee garaagaraa sooshaal miidiyaa akkasumas miidiyaa garaagaraatiin yuunivarsiitii dambidolloo keessatti akka waan barataan uggurametti ka'ee sooshaal miidiyaarra deemaa ture inni kunis bifa garaagaraa yuunivarsiitii keenya irraan ga'aa ture maatiin barattootaallee akka yuunivarsiitii keenya amananii ijoollee isaanii hin argine godhamaa ture lammaffaa naannoon sun balaa guddaa keessa kufee akka jirutti yuunivarsiitiin immoo balaa keessa akka jirutti kaafamee oduun garaagaraallee miidiyaarra deemaa ture jechuudha. Torban sadii asitti marii garaagaraa barsiisotaa hojjetoota bulchiinsaa akkasumas qaamolee nageenyaa dabalatee mooraa yuunivarsiitii keessa koomunitii yuunivarsiitii wajjin marii godhameen barattoota baruuf barsiisuun gara tasgabbii qabutti deebi'ee jira jechaadha. Yeroo kana amma barattoota kuma lamaaf dhibba ja'a ta'an mooraa yuunivarsiitii keessatti argamu. Sa'a kamiin caalaa bifa tasgabbaa keessa akka jiru agarsiisa jechuudha. Kanaan wal qabsiisnee kan kaasnu yeroo garaagaraa sooshaal miidiyaarra wantooti deemaa turan barattoota hammanaatu gurame jedhanii liistii garaagaraa kaasaa turani liistoota sana keessaa kamtu barattoota dambidoolloon yuunivarsiitii kan jedhu barattoota kudha afur barattoota keenya ta'uu isaanii waggaa tokkoffaa hanga waggaa sadaffaa ta'uu isaanii adda baasnee turre garuu barattooti kun eessa jiru kan jedhu gaaffii keenya duwwaa otoo hin taane gaaffii mootummaatis waan ta'eef barattootiin kun mooraa yuunivarsiitii keessatti akka waan ta'etti kan odeeffamaa jiru akka soba ta'e barattooti kun yeroo mooraadhaa ba'an yeroo garaagaraa jaalama sadii karaarra jiru maatii bira jiru kan jedhu adda waan baasuu hin dandeenyeef eessa jiru kan jedhu hin beeknu garuu barattoota kudha arfan kun barattoota dambidolloo yuunivarsiitii ta'uu isaanii adda baasnee jira jechuudha har'atti mooraa keessa hin jiran jechuudha barattooti kunii jechaadha.
Wanti yaaddoo barattootatti uumu hin jiru yeroo ammaa kana.
Mooraa yuunivarsiitii keenyaa parsantii dhibba jechuu dandeenya baay'ee tasgabbaadha. Nageenyi illee mirkanaa'ee jira jechuudha. Barattooti illee yeroo isaan itti haala qindaa'aa ta'e mooraallee qulqulleessaa jiran ilaalaa jirra. Barumsa isaanii barachaa jiru. Qormaata illee miid egzaamii fudhachuudhaaf akka qophaa'aa jiran illee achirratti ibsinee jirra. Marii garaagaraa geggeessuudhaan haala qindaa'aa ta'een barattootni tasgabbii bifa qabuun akka barumsa isaanii qofa irratti fokkasii godhanii baratan marii geggeeffameen jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa buusee jira jechuudha.
Ibsa ministeerri saayinsii fi barnoota olaanaa poolisiin federaalaa akkasumas immoo seekireet Seekreetariyaatiin waajjira muummicha ministeeraa yeroo darbe walta'anii kennaniin barattoota naannoo Amaaraarraa gara yuunivarsiitii keessanii dhufan dhibba saddeet ta'an hanga yeroo sanaatti gara maatiitti deebi'anii jiraachuudha kan himamee ture. Barattootni sun gara mooraatti deebi'anii jiru. Yoo deebi'anii jiraatan hangam isaaniitu deebi'e warraaf yoo deebisuudhaaf tattaaffiin sun gochaa jirtan.
Qaamota mootummaa ta'an biiroo seekreetarii piraayim ministeerii dabalatee koomishinara federaalaa akkasumas ministeera saayinsii teekinooloojii irraa ministeerri ta'an qorannoodhaaf mooraa yuunivarsiitii dhufanii turan jechuudha. Ibsa bal'aa kennanii jiru jechuudha wantoota ture irratti. Achirratti kan ka'e tokko barattoota dhibba saddeet kan jenne barattoota waggaa tokko hanga waggaa sadii jiran kan sabaaf sablammii garaagaraa keessaa ba'anidha kan jenne malee saba amaaraa qofatu ba'e hin jenne jechuudha. Kanaaf inni kun akkasitti sirrachuu qaba. Qaama biyyattii kamirraayyuu kan dhufedha jechuudha. Walumaa galatti sodaa naannoo sanatti uumameerraa kan ka'e kan ba'anidha. Haa ta'u iyyuu malee kana keessa barattoota dhibba ja'aaf digdamaa ol ta'an mooraa yuunivarsiitii deebi'anii jiru jechuudha barattoonni kuni. Miidiyaadhaanis waamicha godhaafii turre, marii geggeessaa turre, bilbilalli hanga maatii isaaniitti bilbilee akka isaan gara barumsa isaaniitti deebi'aniif tattaaffii garaagaraa godhaa ture jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ammas barattoota hafan kan akkamittiin deebisnaa jedhee yuunivarsiitiin qaamolee hundumaa wajjin abbootii amantaa wajjin wajjin abbootii gadaa wajjin akkasumas uummata naannoo wajjin mari'atee barattoota kana deebisuuf yaalii guddaa godhaa jira jechuudha. Ammayyuu bilbilaan illee taanaan barattoota dhufan kanaaf wanta barbaachisu goonee fudhachuudhaaf qophiirra akka jiru ibsuun barbaada. Kanaaf sooshaal miidiyaarra hololla deemaa jiru otoo hin ilaalin barattootiin keenya mooraadhaa bahanii jiran haalli yuunivarsiitii nagaa ta'uusaa mirkaneeffatanii akka deebi'an jechuun barbaada.
Gidduu kana miidiyaalee hawaasaa tokko tokko irratti barattoota ugguraman jedhaman keessaa muraasni argaman jedhamee barreeffamaa jira. Kun hangam dhugaadha? Yuunivarsiitiin keessan dhimma kana itti adeemee qulqulleessuudhaaf yaalii godheera?
Yeroo gara garaa yaalii guddaa gochaa jira. Fakkeenyaaf barattoota kudha afur barattoota yuunivarsiitii Dambidoollooti jennee jirra. Nuti barattoota kana daataa isaanii guutuu qabna jechuudha. Barataa kana qofa osoo hin ta'in maatii isaanii illee eessatti akka dhalatan, eessatti akka baratan akkasumas lakkoofsa bilbilaa isaanii kan maatii isaanii dabalatee unka isaan guutan jira waan ta'eef infoormeeshinii hunda qabna jechuudha. Maatii barattoota afurii kan ta'an argannee turre nuti maalirra akka isaan jiran, eessa akka isaan jiran gaafachuuf yaalii goone jira. Akka yuunivarsiitii keenyaatti itti adeemnee jira jechuudha. Qaama nageenya naannoo sanaa godina qellem wallaggaa wajjin ta'uudhaan qorannoo garaagaraa gaggeessaa jiru. Qorannoo naannoo isaanitti dhalatanis, naannoo dambidoolloottis, naannoo finfinneettis ijaaramuudhaan itti deemaa jiru waan ta'eef tarii yeroo isaan xumuran qorannoo isaanii sana ibsuu danda'u waan jedhu amantaa qabna. Abdiidhaan eegaa jira jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ammayyuu taanaan mootummaan kan dhufee ijoolleen jalaa baddeetti jedhee gaafataa jiru nama kudhan akka ta'e ibseera miidiyaadhaanitti. Kanaaf barattooti afur ammayyuu taanaan naannoo isaanii jiru jennee ekspekteeshinii akkasii qabna jechuudha. Warroota kudhanii hafan sanatti immoo ammayyuu mootummaan itti deemaa jira waan ta'eef sana booda yoo barattooti kun argaman eessa turanii eenyuun bira turanii maaliif dhokatanii kan jedhu sana gaa investigeeshiniidhaan biran gaama jedhee yaada qorannoo geggeesse.
Yuunivarsiitiin keessan gulantaa piroofeesarummaa gargaaraa tibba kana kennee jira. Barsiisota meeqaaf kennamee barsiisonni kun hojii akkamii hojjetanii jennaan kan kennamuufii danda'e waan jedhu.
Kunis hojii dhiyeenya kana hojjenne keessaa isa tokkodha. Mooraa yuunivarsiitii keessa barsiisota dhibba sadiif jaatamaa olidha kan jirani. Barsiisota baay'een isaanii qorannoo baay'ee geggeessu. Naannoo irrattis qorannoo guddaa hojjetaa kan jiran jiru. Muuxannoo yeroo dheeraa barsiistuu illee kan qaban jiru. Publication and community service kan jedhamu jira. Wantoota sadii kana irratti hawaasummaa qorannoo geggeessanii fi maxxansa international journal irratti reputable journal irratti publicationii garaagaraa maxxansan illee as keessa jiru jechaadha. Kanaaf yeroo jalqabaatiif akka yuunivarsiitii Dambidoolaatti barsiisota torbaaf sadarkaa gargaaraa piroofeesaraatti leekcharas addaan piroofeesar kan jedhu kenninee jira jechuudha. Lamman isaanii teefilii yookaan English language as a foreign kan jedhu teefiliidha. Tokko maayikiroobaayoloojii, jeenetiksii, epidemioloojii fi DDPM walumaa gala barsiisota torbaaf sadarkaa kana kenninee jira jechuudha. Dabalataanis barsiisota hafaniif illee kun mooraalii yookaan immoo jabina ta'ee barsiisota jiran qorannoo garaagaraa akka gaggeessan hawaasummaa irratti hojii gurguddaa jireenya uummata naannoo sanaallee jiru hojjetanii guddachuu akka danda'an abdii guddaa ta'a jechuudha.
Waan kun afeera dabalamuu qabaa jettan yoo jiraate carraasaas ni fakkaata.
Barattoonni kamiyyuu Dambidooloo Yuunivarsiitii baratan sooshaal miidiyaarra wantoota deemuun utuu xiyyeeffannoo isaanii sooshaal miidiyaa sanaaf hin kennin dhugaa jiru adda baasanii gara mooraa yuunivarsiitii deebi'anii barumsa isaanii akka itti fuufan maaliif yeroon kamiyyuu gubachuun qabu ijoollee kana jala gubate sana immoo bakka buusuudhaaf akka yuunivarsiitii keenyaatti hojii gurguddaa hojjechaa jira marii barsiisaa wajjin geggeessine yeroon barnoota addaan cibsuun illee akka bakka bu'u sanbata duraaf sanbata guddaadhaan barattoota kanaaf boreelii kennaa bakka buusaa jira waan ta'eef ijoolleen kun carraan kun isaan bahuu hin qabu waan ta'eef gara mooraa yuunivarsiitii deebi'anii barumsa isaanii akka xumuran jechuun barbaada. Kanaaf sooshaal miidiyaa irratti warri miidiyaa irra hojjetanii infoormeeshinii jiru dhugummaa taatu qulqulleeffatanii kan jedhudha ergaan dabarsuu barbaadu.
Dooktar Lataa Tasfaayee pirezidaantii Yuunivarsiitii Dambidolloo yaada naaf laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan guddiseenis hin galateeffadha.
Baay'ee isinis galatooma ulfaataadha.